radiyo ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri ino saha mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kazi mwese kuri radiyo yanyu ni ibiganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza cya korona abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo itandatu n'umunani bahejeje amashuri yisumbuye batanguye kuri uno munsi wa kabiri ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya ishuri kaminuza iki kibazo ni ikibazo gihambaye mu buzima bw'umunyeshure kuko bituma batera iyindi ntambwe bakava mu mashure yisumbuye aho ngira ngo benshi baba begereje imyaka ya cumi n'umunani yegera mirongo ibiri gato bahindura bajya kwinjira muri kaminuza uyu ni gaspar abanyahimbona umushikiranganji ajejwe indero ubushakashatsi na kaminuza yibutsa akamaro k'ico kibazo ku mikangara irangije amashure yisumbuye umugambwe nmr uri ku butegetsi mu buganda wagenye perezida yoweri museveni nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka utaha ibihugu vyo mu muryango wa sedao mu burengero bwa afurika byatanze ingingo zo gukemura ibibazo bihanze mali ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibabibona nk'inyishu ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi incamake yayo misiri na sudani vyanebaguye etiyopiya mu ntango y'ibiganiro bishasha vyerekeye urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi nil ejeni mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru sudani na misiri bifite ubwoba ko uwo mushinga wa miliyoni eshanu z'amadolari w'urugomero ruzatanga ingufu z'amashanyarazi ushobora kuzatuma ibi bihugu bibura amazi hafi mirongo cyenda ku ijana bya miliyoni ijana z'abaturage ba misiri bakura amazi meza mu ruzi rwa Blue Nile rwohereza amazi mu rwa Nile imyaka iri hafi kuba icumi imishyikirano ibyo bihugu bigirana na Ethiopia ntacyo igeraho mu bijyanye no kuzuza amazi mu rugomero no kurukoresha ku buryo Misiri itagira ikibazo cy'amazi gisanzwe kitayoroheye Ethiopia ivuga ko ikeneye urwo rugomero kugira ngo ibonere abaturage bayo umuriro w'amashanyarazi ivuze ko yabashije kugera ku ntego y'umwaka wa mbere yo kuzuzamo amazi ibikesheje imvura nyinshi yaguye misiri na sudani byumvikanishije impungenge ku bijyanye n'ibyo babona ko etiyopiya ititaye ku byo bayibwira ibyo bikaba bidatuma inama igenda neza kandi bikabyutsa n'ibibazo byerekeye uburyo imishyikirano izashoboka kandi ikagera ku mwanzuro ntawe ubangamiwe nk'uko bivugwa mu itangazo rya minisiteri ishinzwe kuyobora amazi ya misiri mu bibazo bifite umwanya munini mu biganiro biyobowe n'umuryango w'afurika yunze ubumwe harimo uburyo urugomero ruzakora mu myaka imvura izaba yaragabanutse haranasuzumwa niba amasezerano n'uburyo impaka zizakemurwa byagombye kugenerwa uko uruhande rutazubahiriza ibyumvikanyweho rwazabihanirwa urugomero the grand ethiopian renaissance rurubakwa ku birometero cumi na bitanu uvuye ku mupaka wa sudani ku mugezi wa blue nile usuka amazi mu ruzi rwa nile nyuma yo guhura n'umugezi wa white nile muri sudani handi naho urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri mari rwanse ku mugaragaro umugambi watanzwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu muryango wa sedao mu burengero bwa afurika ugamije gukemura ibibazo vya politiki biri muri mari bishobora gutuma imyiyerekano y'abagwanya leta ibandanya no mu ndwi ziri imbere eugene mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abantu ibihumbi magana bitabye ubutumire bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa gatandatu babasabye kwanga ibyavuye mu matora ruswa ivugwa muri guverinoma n'ubushobozi buke bwayo polisi yishe abigaragambyaga bituma uburakari bwiyongera mu barwanya perezida ibrahim bubakari keita bakomeje kumusaba kwegura ku mirimo abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubukungu byo mu burengerazuba bwa afurika sedeyao baraye basabye ko abagize inteko ishinga amategeko batowe mu buryo butavuzweho rumwe bakwegura kandi hagakoreshwa andi matora banasabye ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu n'iperereza ku mfu mu gihugu perezida keita yasubije ahindura abaminisitiri ejo kuwa mbere yashyizeho abaminisitiri batandatu muri minisiteri zikomeye harimo tiebire dahame nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga na generali ibrahim dahiru dembere ku mwanya wa minisitiri w'ingabo yabasabye kugirana imishyikirano n'abatavuganwe n'ubutegetsi ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe cyakora uwo mugambi usa n'utazemerwa n'urugaga m5 rfp rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwayoboye imyigaragambyo irwanya keita kandi na mbere rwari rwateye utwatsi ibyari byasabwe na sedeyawo urwo rugaga ruvuga ko ibyatanzwe nk'igisubizo ntaho bihuriye n'ibyo abaturage ba mali bari biteze kandi bashaka ko binyuranije n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga rya mali handi naho ubudagi buragabisha abanyagihugu babwo kutaja mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya esipanye fidel niyongabo arabidushikiriza ivyo bice birimwo ibigenderwa cane n'ingenzi ni mbwiye ibitigiri vy'abandura umugera wa korona biriko biriyongera muri iki gihe abantu bariko bafata uburuhuko iryo gabisha rije mu gihe ubudagi buriko buhangana no kwiyongera kw'abandura umugera wa korona abanyagihugu bavuye mu biruhuko hanze y'igihugu barateje impungenge z'umwihariko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubudagi bwasavye uno musi wa kabiri abadagi kutaja mu ntara zitatu ziri mu buraruko bw'igihugu ca esipanye izo ntara za aragon catalonia na navara zihanganye n'ibitigiri vy'abandura covid cumi n'icyenda byasubiye kwiyongera cyane yamara hari ibindi bice vya Espagne iryo gabisha riterekeye akarorero n'amazinga ya Balearic arimwo Mallorca hamwe n'ibice vyo mu bumanuko bw'igihugu. Espanye ni kimwe mu bihugu bigenderwa cane n'abadagi bagiye kuruhuka. Ingingo y'igihugu c'ubudagi yo kugabisha abanyagihugu bayo kutagendera ibice bimwe bimwe vya Espanye ikurikiye ingingo Ubwongereza bwafashe giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yo gukumira mu kiringo c'imisi cumi n'ine abongereza bavuye kuruhukira muri ico gihugu.
ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi bonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umunyarwanda emmanuel abayisenga yemeye ko ari we yaturiye kiliziya katolika yo mu gisagara ca nante mu bufaransa uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'icenda yabanje kwandikira abategetsi harimwo n'umuyobozi w'akarere hamwe n'umukuru wa diyoseze abatabaza ni inkuru ya venuste nshimiyimana abayisenga ukomoka yimuhanga mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda amaze imyaka umunani ageze mu bufaransa atangira yerekana ko afite ubumuga yatewe n'uwamuhohoteye amusanze mu kiliziya mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani isaa moya n'igice arimo afunga kiliziya akamwibeshyaho agira ngo ni padiri abwira abategetsi ko umuganga umukurikirana asanga agikeneye kuvurwa abayisenga akibaza impamvu yahawe integuza yo kwirukanwa ku butaka bw'ubufaransa Faransa mu ibaruwa ye yanditse ku wa gatandatu tariki ya cumi n'umunani akayohereza isaa kumi n'iminota cumi n'ibiri za mu gitondo nyuma y'amasaha atageze kuri abiri kiliziya igatangira kugurumana abayisenga yerekana ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu igihe yatangiriye umurimo wo gufunga no gufungura kiliziya yasabye uruhushya rwo gukora ntaruhabwe kandi igihe yahohoterwaga yari agitegereje guhabwa uruhushya rwo kuguma mu Bufaransa ikimwe baza kandi ni uko mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize yahawe urwandiko rumuteguza kuva mu gihugu kandi yari agitegereje gusubira kwa muganga ndetse n'ikirego yatanze amaze gukubitwa kikaba kitarigeze gisuzumwa uruhushya rwo kuguma mu bufaransa yahawe umwaka ushize rwarangiye ku itariki ya munani z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka abayisenga aragira ati ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa mbere mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nanditse ntabaza musenyeri jean paul james umushumba diyosezi ya nante n'ibyegera bye kugira ngo bantabarize kuri perefe mbone impapuro zatuma nshobora gukurikiranwa n'abaganga kubera ko ingufu z'ubuzima bwanjye zagendaga zigabanuka akomeza agira ati nyuma yaho musenyeri james yumvikanye na perefe ko diyosezi ikwiye kumpa akazi gahemberwa umushahara ati ndetse nasabwe gutanga umwirondoro ariko nta cyakozwe ahubwo ahubwo uwumbajije anyohereza ku wundi umufasha w'umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Secours Catholique rifasha abatishoboye yamugiriye inama amusaba kwihangana agategereza indi myaka ibiri kugira ngo yuzuze icumi ari mu gihugu imyaka isabwa kugira ngo ahabwe ibyangombwa ariko abayisenga asanga harimo agahimano akandika ati mwambaye hafi igihe kirekire mbakorera atariko kuva nahohoterwa ndetse no mu gihe twugarije yugarijwe n'icyorezo ati murantererana mukansaba gutegereza imyaka ibiri kandi ntagira kivurira mu rwandiko rwe abayisenga yarabateguje agira ati niba mwibwira ko hari baringa cyangwa roho ya shitani yampohoteye mbakorera eh, kandi ikabahuma amaso ntimubone ko ubuzima bwanjye burindimuka ati mbere yuko nkomeza kwitangira ikoranabushake ngomba kubanza ngashyira umutekano aho nshinzwe nk'uko uwampohoteye yabikoze nkahashakira kandi nkahasohora iyo shitani kandi nkabikora nk'uko shitani yabigenza arangiza ibaruwa ye agira ati nizeye amasengesho yanyu azamperekeza muri iki gikorwa cy'ubumuntu kidahuye n'ibyo nakoraga kugira ngo nyuma yacyo hazamenyekane akarengane gakorwa n'abakozi bo kuri perefegitura kandi mubone ko ubuzima bwanjye bwazahaye mbakorera bityo nshobore gukomeza kubonana n'abaganga ntatinya kwirukanwa mu bufaransa emmanuel abayisenga yemeye icyaha avuga ko ari we wakongeje katedrali icyaha gishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka icumi n'ihazabu y'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'amayero venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres umugambwe nmr uri ku butegetsi mu buganda wageneye perezida yoweri museveni nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka utaha ni inkuru ya ignatius bahizi do hereby declare that aspirant Yoweri K. Museveni has fulfilled all the requirements and is now nominated for NRM presidential flag bearer.
uwo ni bwana tanga odoyi ukuriye akanama gashinzwe amatora mu ishyaka riri ku butegetsi rya national resistance movement cyangwa se nrm mu magambo ahinnye ubwo yatangazaga ko perezida museveni yemejwe kubera iryo shaka umukandida mu matora y'umwaka utaha museveni yageze ku kigo gikuru cy'iryo shaka mu mujyi wa kampala aherekejwe n'umufasha we bombi bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo ibara ry'ishaka rya nrm museveni wananirwaga kuvuga kubera ko yakoranye amajwi yabanje gusobanura icyabiteye avuga ko kubera kwambara agapfukamunwa kumara igihe kirekire mu rwego rwo kwirinda agakoko ka korona kandi akavuga akambaye byamuteye kurwara mu muhogo ariko ko abaganga be babanje kumupima ku cyumweru kumenya ko yaba atari korona yarwaye nuko basanga atariyo mu ijambo rye rigufi yavuze ko aramutse yongeye gutorwa kuyobora uganda indi myaka itanu azibanda ku cyo gukwirakwiza ubukungu ku banyagihugu bose ngo kuko ubu igihugu gikize cyane ariko ubwo bukire akaba butaragera kuri buri muntu wese mu gihugu uretse iby'iterambere ry'igihugu iyi ni intego ye nyamukuru ngo ni ijanye na afurika y'uburasirazuba work for the Federation of East Africa so that we can be managed together politically.
ati dushaka guharanira ubumwe bwa afurika y'uburasirazuba ku rwego rwa politike niho tuzabona amasoko magari y'ibicuruzwa byacu hanyuma tugere ku iterambere dushaka dore ubu duhanganye n'ikibazo cy'icyorezo cya korona ariko biri kutugora kukirwanya kuko tutarimo gufatanyiriza hamwe hano turakora ibyacu no mu bindi bihugu bagakora ibyabo tugomba gukemura ikibazo cyo kutagira ubuyobozi bumwe ku rwego rw'akarere ka afurika y'uburasirazuba Thank you very much for supporting that. me.
nyamara ubwo ibi byabaga n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rya fdc ryari rifite undi muhango wo kwakira abandi banyapolitiki bakomeye bariganye bava mu yandi mashaka nka meya w'umujyi wa kampala elias rukwago aho niho umwe mu bayobozi b'iryo shaka uhora anahangana perezida museveni mu matora ariko ubu akaba yagaragaje ko atagiye kwiyamamaza koroneri kiza besigye yahamagariye abanyagihugu bose kongera ingufu mu kurwanya ubutegetsi bwo yise ubw'igituza bwa perezida museveni bubategekesha imbunda The current struggle, the mission for Uganda ati urugamba turiho muri uganda ubu ngubu ntabwo ari urwo guhindura abategetsi ahubwo ni urw'ubwigenge hamwe no gukuraho agatsiko k'abantu bagundiriye ubutegetsi bonyine akaba badutegekesha imbunda dushaka ko abanyagihugu bose bakwigaruriza uburenganzira bwabo bwo guhitamo uko bayoborwa mu ishaka ryacu rya fdc twemera ko tugomba kurwanirira ubu burenganzira bwacu kandi tukabikora duhindura n'abanyagihugu bose kuba abarwanyi kugira ngo ibi tuzabigereho to turn every Ugandan into a fighter.
navuganye n'umwe mu bagize akanama k'ishyaka riri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu gatoranya umukandida wo kurihagararira ku mwanya w'umukuru w'igihugu bwana abel bizimana impamvu hatabonetse undi muntu upigana na perezida museveni mu ishyaka si impamya ko hari n'undi muntu wigeze uza kwiyandikisha akavuga ati shaka guhangana na perezida yoweri museveni ku shyaka nuko bakaduhamagara nanjye ndi umwe mu bantu batora ariko nta gihe turabona hari umuntu uhagararanye na perezida museveni kugira ngo noneho twitorere niba icyo nicyo nrm itabonye tubona yuko uwaza wese yayobora ariko abihawe natwe abatoza erega twebwe abaturage iyi demokarasi mu burayi na cyane muri afurika aho ubwicanyi ubugambanyi n'ibindi bintu bisa nabyo biganje mu bihugu biduturiye n'ahandi ugize imana ukibonera umuyobozi wakuzamura akakumaza kenshi udahunga udahungabanywa ndabona rwose ngewe ibyo ntacyo byatumarira nyamara ariko abasesengura ibya politiki bavuga ko imbere mu ishyaka rya nrm hatabamo demokarasi no kwishyura ukizana iyo bigeze ku gutora uwahagararira iryo shaka amatora y'umukuru w'igihugu bituma perezida museveni atagira gihakanya mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu uwari umunyamabanga w'ishaka anari minisitiri w'intebe bwana amama mbabazi yarabigerageje nuko afatwa nk'umwanzi w'ishaka bityo arivamo yiyamamaza ku giti cye ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo itandatu n'umunani bahejeje amashuri yisumbuye batanguye kuri uno munsi wa kabiri ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya ishuri kaminuza ku rwego rw'igihugu icyo kibazo cyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe indero ubushakashatsi na kaminuza ku murwa mukuru wa politike igitega mu burundi ni inkuru y'ijwi rya amerika yateguwe n'abanywanyi bayo tuyisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana
ariko atanguza icyo kibazo ku mugwa mukuru wa politiki gitega umushikiranganji gaspari banyankimbona yibukije akamaro k'icyo kibazo kuri iyo mikangara irangije amashuri yisumbuye iki kibazo ni ikibazo gihambaye mu buzima bw'umunyeshuri kuko bituma batera iyindi ntambwe bakava mu mashuri yisumbuye aho ngira ngo benshi baba begereje imyaka ya cumi n'umunani yegera mirongo ibiri gato bahindura bajya kwinjira muri kaminuza ni ukuvuga yuko ni ikibazo bakora mu gihe basanzwe no mu buzima bwabo bariko barasezerera ibihe by'ubwana binjira mu bantu bakuze aha rero tubasaba n'ukuri yuko botegera ibimenyetso by'ibihe bakamenya ayo mateka mashasha binjiyemwo ntibabandanye kwigenza nk'abana bamenye yuko ni intambwe y'ubuzima ariko ubuzima burabandanya umushikiranganji ajejwe indero amakaminuza n'ubushakashatsi avuga abegwa n'icyo kibazo cyatanguye kuri uno wa kabiri ku rwego rw'igihugu nabo bose bahejeje amashuri yungirije amashuri shingiro baba bize ibi bya poste fondamentale generale biga imyaka itatu cyangwa bize ibyo kwigisha biga imyaka ine hakaba abo bose bize amashuri shingiro y'ubuhinga cyangwa n'abize iby'ubuganga hazokora kandi n'abo baza gusubiramo twita aba autodidact turatangaza yuko igitigiri cy'abanyeshuri bazokora icyo kibazo muri uyu mwaka kigera ku bihumbi mirongo itandatu n'umunani n'ijana na mirongo icyenda na batatu ingorane yibonekeje ahakorewe icyo kibazo giha uburenganzira bwo kujya muri kaminuza abahejeje amashuri yisumbuye ni uko hari abasivye ku mvu zitandukanye biremezwa na habonimana filibert arongoye ikibanza cyo ku ishuri ry'ubuhinga ryo mu kamenge etesi kamenge cyahuriwemwo abanyeshuri bo mu mashuri atatu amashuri yakoreye hano muri iki kibanza ni amashuri atatu gusa harimo iyi etesi kamenge harimo n'ishuri yitwa ekole tekinike turetware do kamenge hakaba n'ishuri yarungitse umukandida umwe gusa yitwa epf nawe nyene yaje gusubiramwo ni amashuri atatu rero yahuriye ngaha nciye ngigwako twari twiteze igitigiri gishika ku majana atandatu na mirongo itandatu n'icenda ubu hakaba hasivye abantu cumi magabo mwabo cumi abasivye vy'ukuri ni batandatu kuko hariho amazina ane wasanga umuntu umwe bamusubiramwo inshuro zitatu ni ukuvuga hariho amazina ane yanditse ku bantu ugasanga bahiseko bamusubiramwo nk'izina akarisubiramwo inshuro zitatu ari umwe nta wundi bigana hari ikizira kikaziririzwa ku banyeshuri batanguye gukora icyo kibazo cya leta ni uko batarekuriwe kwitwaza ivyuma vyo gutumatumanako mu kiringo cy'iminsi ine bazomara bariko barakora icyo kibazo umushikiranganji banyankibona agabisha abanyeshuri bazofatanwa telefone ngendanwa ntasiga inyuma n'abariko bakoresha icyo kibazo birabujijwe yuko umunyeshure yinjirana telefone ngendanwa ahakorerwa ikibazo uwo wese azofatanwa itelefone ngendanwa n'aho izoba izimije ibibazo byose yakoze bizoca biba impfagusa ibizoba bitagenze neza abacungereye ikibazo baraheza bakabyandika bagaheza hamwe n'urongoye ahakorewe icyo kibazo bakabishyirako umukono umuntu ahirahiriye agata ibyo umunyeshuri yakoreye ku ikibazo azohanwa ibibazo bahejeje gukora bibikwa ahantu hacungereye cyane mu kurindira yuko bikosorwa ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kuri abo banyeshuri bahejeje amashuri kibaye mu gihe havugwa ikiza cya korona ingingo nk'izo gukaraba kwambara udupfukamunwa no gutegerana ku banyeshuri zikaba zarafashwe abanyeshuri b'abarundi baba hanze y'igihugu ntibaronse amahirwe yo gukora icyo kibazo nk'uko vyahora mu myaka iheze umushikiranganji gaspari banyankimbona akavuga ko vyatumwe n'ikiza ca korona giteye isibe mu bihugu vyose vyo ku isi ku banyeshuri barenga ibihumbi mirongo itandatu n'umunani bitezwe muri ico kibazo muri abo harimwo abari bayoboye mu mwaka uheze barenga igihumbi n'amajana atatu biyandikishije kugira basubiremwo ico kibazo atanumwe arekuriwe gukora gatatu steve derrick ndizeye umurundi aba mu gihugu c'ubusuwede yatanguje icese radiyo yitwa africa for hope ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibiganiro by'iyo radiyo ifise umurongo ivugira ko bivuga ku bibazo bitandukanye vyerekeye abanyafurika na cane cane abarundi n'abanyarwanda mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye nawe atangura amubaza kwidondora neza kubamwumviriza
mbanje kubaramutsa ndanabashimira kuba muduhaye kano kanya amazina yanje nitwa steve derike ndizeye nkaba ndi umurundi abenshi bandi cyane mu bijyanye no gusesangura n'amakuru ajyanye n'inkino kuko nsanzwe ndi n'umumenyeshamakuru w'inkino kuva nkiba mu burundi ariko ubu nkabamba mu gihugu cya suwede muri mukiriye gisagara mba mu gisagara cya gotemburg ni igisagara kigira kabiri cya kino gihugu cya suwede gitumbereye he mu buraruko mu buseruko mu burengero mu burengero bushira ubumanuko bw'igihugu cya suwede kikaba ari igisagara kirimo abantu bagera ku bihumbi amajana atandatu muhamaze igihe kingana iki aha mu gihugu cya suwede neza na neza kuva ndahabonyoza ikirenge cya mbere ndahamaze imyaka indwi iraheze ariko rero hagati aho naragiye ndaba mu bindi bihugu narabaye nko muri katari umwaka umwe ndaba monako imyaka ibiri monako mbere ni nayo nabamwo imbere y'uko nimukira mu gihugu cya suwede tugaruke ku kibazo nyamukuru cyo muri iki kiganiro niyo radiyo muherutse gutanguza ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'umwaka mwise africa for hope icyumviro cyo gushyiraho iyo radiyo cyabajemo gute icyumviro cyo gutanguza iradiyo ndakimaranye imyaka itari mike naho rimwe na rimwe binagorana kugira umuntu ashyire mu ngiro icyo gikorwa na cyane cyane umuntu ategerezwa kubanza kumenya amategeko akamenya n'ibisabwa kugira umuntu atanguze iradiyo nibyo ubuzima bwanje nka bwose nk'umumenyeshamakuru nabugize mu iradiyo ariko igihe cyose nanjye ifite indoto zo kudogira iradiyo kuva mu bihumbi bibiri n'umunani rero niho maze kurangiza kwiga ibijyanye no kumenyesha amakuru hano mu gihugu cya suwede mu rurimi rw'isuwedo niho rero naciye ntangura gusoma amategeko gusoma ibisabwa mu nyuma niho naca ntangura ndatanga ibisabwa byose ariko mu nyuma bararojeta kubera izina ugasanga bambwiye izina yuko rifite ahandi hantu baribonye ugasanga nta nzira irindi nabyo barakoze ubushakashatsi bambwiye ko bafise ahandi baribonye niho rero mu nyuma naca ntekana gatoyi ariko rero igihe ikiza cya korona virusi giteye gitanguye kuvugwa kuva mu ntango z'uno mwaka niho naciye nicara kubera n'iyindi migambi n'imwe twari dufise n'ibindi bikorwa bijyanye n'izindi nkino byahavuye bihagarara byari kuba uno mwaka niho rero naca nicara ndusubira kurungika gusaba ariko rero mu kwezi kwa gatanu niho baciye banyemerera yuko iradiyo yemerewe gukora ku mugaragaro hanyuma kandi nanjye mwemerewe kumenyesha amakuru ayijejwe arayiraba arabizuvugiramo byose iyo radiyo mwarayishyizeho mwayise africa for hope kubera ko mwayise uko kubera ko batwumviriza umushize mu kirundi mwoyitangwa iki na cyane cyane twanyise afurika nk'ibyizigiro afurika nk'ibyizigiro rero bisigura byinshi harimo byinshi nuko rero benshi na cyane cyane muri bino bihugu bya buraya n'ibi bihugu biteye imbere usanga abanyafurika kenshi badakunze kudaduha agaciro ariko ura- ugasanga hari aho umunyafurika akora ugasanga arakoze neza gushikaho usanga eh, aho akora sosiyete akoramo cyangwa ikigo akoramo duteye imbere kubera eh, ubwitange bw'uyu munyafurika hanyuma ntitwibagire kandi yuko hari n'ibindi bihugu bintu byinshi biva ku mugabane wa afurika bitungishije ibindi bihugu na cyane cyane ibi biteye imbere aho navuga nk'ubutare urumva ubutare buva muri afurika kenshi usanga aribwo bukoreshwa aya matelefone dukoresha ibyo rero ndibaza yuko nabyo bitanga izina afurika cyangwa iry'umunyafurika nk'ibyizigiro by'aho hose umunyafurika ashobora kuba ari cyangwa aho hose ikintu kivuye muri afurika gishobora kugira icyo kimaze kugira ibyiyumviro byiza nko gutanguza iyo radiyo ni ibintu bisaba kwicarira umuntu akabyiyumvira neza akabipanga akamenya ingene azoshyiraho iyo radiyo ingene izokora abazoba bayigize uburyo ni ibintu bisaba uburyo uburyo mwabukuye gushika uno munsi nsanzwe mfite akandi kazi hari igihe umuntu usanga yari yaravyiganije hama nibyo hariho ibyo ntarashika ko gushika uno munsi kuko mu ntango nashaka kugira ibintu byose by'iwanje video y'iwanje ivyuma byose by'iwanje emetere y'iwanje ariko ibyo mu ntango ntibyakunze niho rero naguze ibibayabaye amamixere ama mikoro hanyuma ndonga uburenganzira bwo gukoresha bwo gukorera mu kindi kigo cy'amaradiyo gisanzwe kiriho aho rero iradiyo yaje kwemerwa n'aho baca bayemera ntaco barinda kuyisaba ariko ni uko umuntu ategerezwa kuriha ariko gushika uno munsi ndacibaho ko ndaciba ko eh, n'uburyo bukeyi bwise kiretse yuko nk'ubu hari ikiganiro cyamaze gukundwa cyamaze gukundwa iki eh, komine isanzwe rubamo yavuze yuko bariko bagiye kwiga ingene iki iki kiganiro bogifata bakagikora kuko cigisha ibintu byiza sosiyete y'abanyafurika eh, irimo hano mu gihugu ca suwede icyo kiganiro gifise izina mwotubwira ego ikiganiro cyitwa ubuntu n'ubwisange ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'ingene abanyafurika babaho hano mu gihugu ca suwede eka mbere n'ayandi mahanga ya kure eh, na cane cane gifasha mu bijyanye n'inyigisho za integrasiyo ingene abantu aba b'abanyafurika twoza turagendera ubuntu bwiza dusanze muri kino gihugu ca suwede canke mbere tugakomeza no kugendera n'ubuntu bw'iyo twavuye eh, bushobora ku- kutwerekana yuko natwe dufise imico myiza canke ubuntu buturanga uretse nibyo tu- nashaka tuvuge ko eh, ibibazo mushimikira ko mu biganiro mu- mu- mufise kuri iyo radiyo yanyu nshasha uretse ibyo mwariko muravuga bya integration kugene abanyafurika bari hanze bamenyera imico n'imigenzo y'ibihugu baba barimwo hari ibindi mushimikira ko ibindi bibazo eh, bijanye n'abo banyafurika canke abo mushimikira ko kurusha ibindi uretse ikiganiro c'inkino nico kiganiro tumaze kubona gikundwa na benshi cane uravye kw'isi yose abagikurikirana ni benshi cane Eh, iyo kiriko kiraba kuko gushika ubu nico kiganiro conyene gishobora kumara amasaha abiri ariko ukabona nk'abantu bagera ku gihumbi bariko barakurikira muri uwo mwanya hanyuma ikindi kiganiro dufise turafise ikiganiro citwa abanyafurika turahari kandi turashoboye ico ni ikiganiro kivuga ku bijyanye n'abanyafurika baba bariko barakora usanga bafise ibigo, usanga bafise amashirahamwe usanga bafise eh, ibintu bariko barakora aho bari hose bishobora gutuma n'ibi bihugu biduhaye indaro byatwakiriye bibona yuko hari abanyafurika bahari kandi bakora ico ni ikiganiro conyene nibaza yuko eh, nk'ibiganiro bigera kuri bitatu canke bine bimaze kurengana urabona yuko navyo nyene ari ibiganiro biriko birigisha abatari bake kuko usanga nk'inyuma y'ikiganiro hari abaca batwandikira hari abaca batwakura batubwira tuti natwe turafise ibi turiko turakora Eh, turagusavye utubwire urya muntu uduhe kontakite z'urya muntu twumvise mu kiganiro hanyuma ibindi biganiro bitaratangura neza ariko eh, dufise kuri porogaramu hari ibiganiro by'umuziki w- w'abanyafurika n'imico n'akaranga y'abanyafurika ibyo rero byose turacagerageza na cyane cyane turiko turaborondera ah, abafise ubumenyi mu bijyanye n'ibyo kumenyesha amakuru n'ibyo gutanga amakuru kugira abo bose nabo baze dukorane kugira ibiganiro nk'ibi kuko urabona n'umwe canke turi batatu eh, byogorana yuko dushobora kwama tubishikira murakoze yari steve derick ndizeye umurundi aba mu gihugu ca swede aherutse gutanguza iradiyo yise africa for hope ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane namwe inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha bigarukiye ngaha turashimiye imwe mwese mwaduteze amatwi kuri ino saha ibindi biganiro n'amakuru mushobora kubironka kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com youtube na twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu kimwe no kuri facebook mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mugire ibihe byiza mubandanye kumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika